Egbeji Ologun don come outside, come talk say Oba Akiolu and Tinubu must come out to come apologize to Oni of Ife. Say the disgrace wey dem dey see up and down na small thing. Say dem must go apologize to Oni of Ife. Say if dem no do wetin dem go see again, the okpashe wey dem take na small thing. The one wey dem go come do now na to dethrone am comot for that hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video and if you have not subscribed what are you waiting for subscribe so that you will not miss any of my updates about the celebrities so guys let's get into the video for now when i don't know Oni ofife, Oni ofife, Ife na one of the Yoruba king for the, Yoruba land. And those of una when I no know Oba Akiolu, Oba Akiolu na one of the Yoruba king for Yoruba land. And those of una when I no know Tinubu, Tinubu na ex-governor of Lagos State. So Egbeji don command Oba Akiolu and Tinubu to go apologize to Oni of Ife. Say if they no apologize to Oni of Ife, say they no go get peace. Say they no go get peace. Say this disgrace wey they see up and down. A small thing. Now that they see oh. Ever since when we say eh, Tinubu and Obakiolu, they don't wrong Oni of Ife. Now from there, now from that place, since that day nine bad things start to happen to dem since that day nine they no get peace of mind again say tinubu see oni of ife for event Ooni of get up go greet am e sit down e no get up greet Ooni of because e get Ooni of for belle and Ooni of na very person wey be say e dey loyal wey be say e dey very e e dey respect everybody e no dey look say because say e na king but Oba Akeolu na person wey dey carry shoulder go up e go dey oppress people for area wey be say because say na king you go dey see other king as say they be it e be like they be like rat for where he dey other king be like rat e go be like say na only e be the best thing for that nigeria The rest na just rat under am oba kiolu don first get issue with oni of ife wey be say oni of see him for event wey be say he no answer oni of for event oni of ife greet am He look oni of like say na rat age is just a number Obakiolu. and wetin dis Egbeji talk Ologun talk na na writing dem talk say wetin adult sit down wey e see if small pikin climb up e no go see dat thing na be dis thing wey be say Egbeji see wey be say e talk say make Tinubu and Obakiolu need to go apologize to Oni of Ife e dey right because the man na very nice person Oni of Ife wey be say they respect everybody but na dey jealous of am just to bring the man down just to bring the man down i no know wetin Oni of Ife do una wey be say na get that kind evil act against Oni of Ife Oni of Ife na very nice king Oni of Ife na very very nice king the way of Oni of Ife dey dey do to the youth wey be say a lot of comedians dey go in palace wey go make joke with them this Oba Akinolu you no go ever see am do that kind thing. Of that shows say Oni of na very kind person but this Oba Akiolu anything we Oni of they do if e they look Oni of Ife say Oni of Ife dey under am so Oni of just be like rats to ram. which kind thing be that one you and tinubu i don't know the kind position when I put on herself but I no be god as god wan come disgrace on her now They enter on a palace, they carry, they enter Obakiolu palace, they carry your pashe. The one way they say they carry for hand and a fake or pashe, no be original one I they e carry. They say no be original one, no be they e carry, say a fake one. You know, say as God just a disgrace Tinubu up and down. Egbegito say, see as Tinubu and Obakiolu, they, they say disgrace everywhere where they go. Say because Oni of Ife no wrong them. Say na Oni of Ife head nine cash Oba Akiolu from your past with the stick because Oba Oba Oba Akiolu ti say without him nothing go fit do for that area nobody go fit do anything for that area say na him get everything na him get the uh, àṣẹ na him get everything for that area but now God wan come do am now area boys enter palace dey carry okpashe nobody fit stand for dis man say make i no carry dis okpashe say dis man na very nice person nobody stand for am nobody stand for am to show say dat man na very wicked person say dat man eh eh im heart im hand no clean im and tinubu wey be say tinubu dey back am up why dem no enter oni of ife palace dem cannot try dat kind of thing lie lie because oni of ife heart dey clean towards youth And the way Oni ofife they welcome youth for palace. A lot of comedians, where they go, Oni ofife palace, see Oni ofife go make joke with them. Where go snap picture with them. You know, wherever see a one video like that, we be say, Oba Akiolu do with one Nigerian youth. Where we say they don't make joke together, where they make comedy together, just the way Oni ofife they do. But this Oba Akiolu na to dey carry shoulder up like this, everybody na rack for where e dey. Na only him be the best king. Now let him be the king Where they don't feel bring come down so you think say dem no fit bring di comrade dem now what wetin dem do at last as god won't catch you they enter inside house you even run dem say na backyard Now they take carry oba akiolu they carry and run through backyard They carry and run They now run Now they carry and run upon say you run they still carry your opa any other way they carry your opa ase na very shameful and disgraceful something They say the one way they are not fake not be original so my people wetin I think about this matter make oba and tinubu make they go apologize to oni of ife make na let me know for the comment section if egbeji ologun they talk to say the matter wey dey get wetin egbeji they talk say not truth make na let me know for comment section my people. so i go like to end the video for here and if una never subscribe make na subscribe so that una no go miss any celebrities this way i dey upload una bye bye till i come on away next time bye guys see you guys in my next video bye guys